iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu dusange no ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi ikaze mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese uyu munsi turaganira ku kibazo kitavugwaho rumwe cy'abantu bakundana n'abo bahuje igitsina turaganira ku buzima bwabo ese babayeho bate bafashwe gute muri sosiyete uburenganzira bwabo buhagaze gute ni iki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka zatuma abantu babana neza mu bwubahane mu budasa bwabo wowe se waduha nomero yawe uyu- muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuguhamagara utange igitekerezo cyangwa se ubaze abatumirwa ni mu- nu- ni uyu mwanya rero ni uwanyu mwakoze cyane bamaze kuduha telefone zanyu kuri facebook no kuri whatsapp Mba- mbibutse inomero ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi mirongo itanu na gatatu reka rero twakire umutumirwa wacu wa mbere undi araza kudusanga mu kiganiro mu mwanya twakire eric semuhungu turusheho gusobanukirwa n'ubuzima bw'abantu bakundana n'abo bahuje igitsina ndibaza ko namwe hari byinshi mubyibazaho ubwo rero araza kudusobanurira eric uraho neza urakomeye
muraho neza eugenie murakoze kumpa ikaze mukigeza ku ijwi rya amerika yego nanjye ngushimire ko wemeye kugira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi ry'amerika kuri topiki cyangwa se suje itavugwaho rumwe ku kibazo cy'abakundana abo bahuje igitsina wakoze cyane kwitabira ikiganiro murakoze Ye. Ah, mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo tubanze dusubiremo abakunzi b'ijwi ry'amerika inkuru mwumvise mu kiganiro mu biganiro byacu i kigali mu rwanda muri uku kwezi kwa kane hateraniye inama yahuje abayobozi bakuru b'itorero angirikani igice kigizwe ahanini n'abagitsimbaraye ku bya kera kidashyigikira ubutinganyi muri iyo nama abayobozi batangaje ko bitandukanyije na justin welby arkibiskopi wa diyoseze ya canterbury ni nyuma y'itangazo rero aba- abo ayoboye basohoye mu kwezi kwa kabiri ryemera umubano w'ababana n'abo bahuje igitsina reka twumve iyi nkuru asumuta kaboyi mugenzi wacu ukorera i kigali yaduteguriye
inama irimo kubera i kigali yateguwe n'ihuriro ry'abangirikani ku isi rizwi nka gafcon bivuze global anglican future conference umuyobozi w'iri huriro umunyamerika forey thomas beach uyobora itorangirikani muri amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo justin welby In recent days, we've seen the Church of England, aragira ati led by mu the minsi Archbishop ishize of twabonye Canterbury and their bishop wa bishops, walk canterbury away from the atandukira plain mu and teaching mwimerere Scripture.
w'ibyanditswe byera We call on them to bakangurira repent, abantu kwihana to return to the bakongera teaching of the kwigisha Word of ijambo God.
ry'imana bakareka them to gusigiriza stop ibyaha lesser sin turasaba and abantu return to the kugarukira sanctity imana and holiness bakimika of marriage.
ubutagatifu bigisha ukwera ku gushyingirwa
Repent mwicuze and mugaruke ku return to the mwimerere teaching of w'ibyanditswe Holy byera Scripture.
n'agahinda kenshi Sadly, imitima imenetse with reka broken mbisubiremo hearts.
nanone birababaje n'umutima umenetse ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'abangirikani ni igihe cy'amavugurura ku bangirikani
muri diyoseze mirongo ine n'enye zigize itorero ry'abangirikani ku isi mirongo ine n'ebyiri zose zitabiriye inama y'i kigali iyi nama ihuje abagera ku gihumbi magana ane nk'uko bitangazwa n'itorero angirikani ryo mu rwanda diyoseze ya kantibari ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'abangirikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i kigali musenyeri manasi gahima umwepiskopi wa diyoseze ya gahini ari nawe itorero ry'abangirikani ryakuriye agaragaza ko bifuje ko abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diyoseze ya kantibari cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo twarabyanze twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'imana rivuga umwuka mubi ujya kuvuka wihera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abangirikani mu bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganyi ku bw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura kantebari n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganyi nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero angirikani ryo mu rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo ayitabiriye inama y'i kigali rukundo metode umwepiskopi muri diyoseze ya karongi mu burengerazuba bw'u rwanda bagaragaza ko baha agaciro ibyo bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu bibiriya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo biriya yigisha kuko biratuyemera nk'ijambo ry'imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore ubundi twari tuzi ko ibyo biriya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha ni uko gushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka nuko umugabo n'umugore bahuye ubu se nu- bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki bamwe mu baba mu mashyirahamwe y'ababana bahuje ibitsina mu rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana ababana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera imana gushyira hamwe bwana karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we agaragaza ko amatorero n'amadini ariyo akwiye gutanga ingero mu kutavangura icya mbere ni uko mu rwanda ni kimwe mu bihugu bita- bidafite amategeko abahana so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose ku maserivisi yose ariko iyo bije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere eh, hari igihe uba wumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko ayi- arigisha ijambo ry'imana arabwiriza abantu bazi imbere y'imana araba- ara- aregereza abantu imana n'icyo imana yamutumye ariko akagira noneho abasunika yigizayo bataba sinavugana nabo aba sinabi- ntibaza mu itorero ryanjye abantu sina So, rero nkibaza ukuntu umuntu uba ko abwi- yigisha abantu kumenya imana agarura abantu ku mana akari nabo basunika ngo bajye kure benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu kuri manase gahima uyobora itorero angirikani muri diyosezi ya gahini agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira arega siko uburenganzira bwose ari bwo- ari- ari ukuri nangwa ari bwiza nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya bibiliya twebwe ndabivuga nk'umuntu w'imana uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba ku- kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza inama ihuje abepiskopi b'abangirikani yatangiye kuri uyu wa mbere izasozwa kuri uyu wa gatanu ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu bwongereza asumta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi twongeye tumushimire kuri iyo nkuru tubibutsa kandi ko iyo nkuru iyo nama yarasojwe ni ibyemezo byarafashwe aho aba- abayoboye amadini cyangwa se amatorero y'abangirikani bitandukanyije n'umuyobozi we canterbury Um, bakavuga ko batemeranwa batemera ibinyuranye n'ibijyanye n'ijambo ry'imana ibyo ijambo ry'Ima- ry'imana rivuga ndagira ngo rero eric wumvise iyo nkuru wowe nk'icyo cyemezo cyangwa se umwanzuro w'iriya nama wowe wakiriye gute
Um, first of all, let, let me. Uh,
abakuriye irangirikani yo mu bwongereza kubera ko batagiheza umuntu n'umwe nta muntu ukwiye guhezwa mu rusengero kubera ko mu rusengero bigisha urukundo so ndashimira rero abahagarariye irangirikani ku isi hose mu bwongereza kuko bafashe umwanzuro mwiza cyangwa se icyemezo cyiza bafashe rero nkanenga abo mu rwanda kubera ko niba bigisha urukundo kandi imana ari urukundo bakaba bagira abantu baheza mu nsengero cyangwa se baritandukanyije nabo kubera icyemezo cyafashwe na angirikani yo ku cyicaro gikuru cya mu bwongereza narabanenze ngewe kuko niba batubwira ngo bigisha urukundo kandi bakaba bagira abantu baheza mu rusengero urumva ko nyine bikiri ikibazo gusa intambwe iracyagenda iragenda ifatwa iracyafatwa kubera ko niba hari ibyo bavuze kuriya hari abazagenda babihindura n'ubundi kuko n'ubundi inkunga n'icyo byose bituruka ku cyicaro gikuru mu bwongereza murakoze
reka twibutse ko iriya nama ntabwo ari irimo abangirikani gusa bo mu rwanda hari n'abandi bari baturutse no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi ubwo rero nagira ngo noneho tunyarukire ku murongo wa telefone hari umwe mu bahise baduhamagara twumve niba afite ikibazo cyangwa se igitekerezo zike zike uranyumva uraho neza urahagana he
ndi muri zambia
ikibazo cyangwa igitekerezo ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda ukorera muri zambia yego
nabibonye nabisomye ko itoro ry'abangirikani ryitandukanyije na kambere kubera kubera homosexual marriages gusa abantu babyanariza nk'aho ari ikibazo sosiyale gusa ntabwo ari ikibazo sosiyale gusa ni ikibazo sosiyo ekonomiko politiki ndatekereza ko abantu bazabyaniriza gusa mu rwego sekisuweri ubundi uburyo umuco wacu abanyafurika umeze ntabwo sekisuweri itari ikintu abantu bashyira hanze umuntu azavuge ngo ngewe my sexual life is this way or i would like you to have your sexual life gerageza kuvuga mu kinyarwanda hari abenshi badukurikiye batumva icyongereza nagiraga nti ntabwo uko tumeze muri afurika cyangwa mu rwanda no mu burundi umuntu ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubwo ashyira ahagaragara nubwo kuva kera tuvuga ngo imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina ntabwo yemewe cyangwa ntabwo ntabwo abantu bemerewe kubana ntabwo bizwi wasanga binaba mu rwanda binaba no mu burundi ahubwo ntabwo turi mu muco wo kuvuga ubuzima bwacu bw'imibonano mpuzabitsina rero iyo uje ukabishyira ugatangira kubwira abantu ngo bavuge ku gice runaka kimwe ukavuga ngo ubu noneho ndashaka guha umwanya aba bana bahuje ibitsina ntabwo utangiye kubangamira umuco utangiye kubangamira ntabwo gusa ari iby'itorero ntabwo ari iby'umuco wacu uko tubayeho ntabwo ari uko nguko iyo abantu iyo umukuru w'itorero ryo mu rwanda cyangwa abangirikani bo muri afurika cyangwa abo ku isi bateranye bakavuga ngo ibi turabyanze ntabwo babyanze mu izina ryabo babyanze mu izina rya sosiyete yacu ntabwo ntabwo ibintu bino muri sosiyete yacu nanjye kuba mvuga gutya ntabwo ari uko wenda wasanga ndi n'umu homosekisuweri ariko ntabwo kiti yacu imeze uko imeze ariyo kunomariza ibintu nk'ibyo biri biri ibintu bitamenyerewe mu muco wacu biturutse hanze ntabwo mbona itorero iryo ari ryo ryose cyangwa igice icyo ari cyo cyose cyajya ngo kivuge ngo ibi bintu tutari tuzi tutari tumenyereye noneho turabyemeye kubera ko hari ababivuze ngira ngo harimo harimo gusakaza ibitekerezo by'umuntu umwe cyangwa bya sosiyete runaka ngo bijye mu yindi sosiyete n'ubwo babicisha mu itorero cyangwa babicisha mu bundi buryo ntabwo ari ikintu numva ko cyagakwiye kwicara kuri sosiyete yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi
abantu koko barabibona ku buryo butandukanye nk'uko nabivuze n'ugerageje kuvuga ikibazo kugira ngo abantu tubashe gusobanukirwa twese twumve uko aho ibintu byerekeza n'icyakorwa usanga abantu bamutera amabuye ndareka njye nko ku murongo kuri facebook nk'uyu umuvandimwe uri mu burundi jean marie Vian- Jean Marie rose courtois nshimira imana yagize ati mu burundi ntituvugana n'abo bambasaderi ba satani ati noneho se ndi n'umwangirikane ntibi- ntibinyerekeye nzogira icyo nshikirije mu biganiro bitaha rwose jean marie ni uburenganzira bwawe bwo kuvuga icyo utekereza ariko kandi ah, harimo no gutukana nta ambasaderi wa shitani u- u- ura- uri ahangaha cyangwa ahandi no mu- mu badukurikiye bose nta nta ambasaderi wa shitani urimo nacyo nagira ngo byibura mbanze mu- Eh, um, mumenyeshe
Ah, ngira ngo aho tu- nda- nda- ndabyemeranya nawe ntabwo abantu bose badahuje imyumvire ari uko bafite imyumvire Mhm. Ubanza.
abantu kuko njyewe nafite umuco runaka ah, w- wenda mu rwanda ura- wabishyira no mu zindi ngero mu rwanda ah, ntabwo ntabwo ntabwo turya nk'ibinyabwoya sibyo Mhm.
Eh, mbonye umuntu urya inyabwoya ntabwo avuga ngo akorera shitani ariko nawe ntabwo yambwira ngo ntitangire mbirye kubera ko we kuri we ari byiza Mhm.
rero eh, ni kimwe na n'ubuzima eh, ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina abantu bafite ba- b'abomosexuel rwose niba ari- ni ni- ni amahitamo yabo cyangwa ni amahitamo yabo ariko ni amahitamo y'ibanga ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo nabisemo kandi mbihitiremo undi muntu ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo sosiyete yacu ibyemera reka noneho tubwire amasosiyete yose yo ku isi abyemere ntabwo ibyo bishoboka Mhm. reka Nta- ngushimire nta- cyane ntabwo Mhm.
Mm.
ngushimire cyane ku gitekerezo cyawe Eh, hanyuma ngaruka kuri eric eric wumvise igitekerezo cya zike zike hanyuma nk'uko twabivuze uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abakundana n'abo bahuje igitsina aba bantu ni iki wabatubwiraho mu- muri makeya ukagerageza kudusobanurira u- tu- tutarambiranye cyangwa se ngo tuvuge byinshi cyane ariko ni bantu ki abantu bakundana n'abahuje ibitsina
ni ukuvuga ngo abantu bakundana bakuze cyane eugenie abantu bakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangira ngendo ubu ngubu ubundi dusigaye dufite izina rishya kuko iyo ubundi bavuze abatinganyi tuba twumva badukomerekeje So, twahisemo ko batwita abasangira ngendo cyangwa abakundana bahuje imiterere Mm.
anyway abasangira ngendo rero ni abantu nk'abandi ba- kandi ba- barashoboye ni abantu bagira urukundo ni abantu bakunda gufasha ni abantu usanga ntabwo bagira amatiku keretse nyine abantu ba- ba- badufata mu mu yindi shusho nk'uko umu- uwo muntu yaravuze uwo muntu wa popo usize ngo ngo turi abambari ba shitani cyangwa turi ambasaderi ba shitani nta muntu uri ambasaderi wa shitani anyway turi abantu ba- ba- nk'abandi nyine nta gikuba kiba cyacitse ku ku- ku buryo umuntu yumva ngo ngo umuhomusexuel cyangwa ngo umutinganyi ko no badu- badutuka kutumva nyine ni ikintu cyacitse tibura bambara pampegisi ngo buriya ni iki. ibyo bintu byose ni ibintu byo- bya body shaming badukorera ariko havuyeho kuba nyine turyama n'abo dushushanya igitsina cyangwa duhuje igitsina turi abantu turakora nka- akazi undi muntu yakora twagakora turashoboye kandi nyine ni abantu nk'abandi tuva amaraso amwe like abantu badufata nyine nk'abakozi ba shitani cyangwa se abaki ariko siko bimeze Ye- Yeah.
ndumva ndumva rero uhuza na uriya muvandimwe wo muri zambia wavugaga ati ntabwo ikibazo cy'abantu ah, twavuga abakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangiye igitsina cyangwa imiterere ati si ikibazo cyo- cya sosiyete gusa n- harimo n'ubukungu harimo na politiki ndumva mu- musa nkaho mubibona kimwe nko kuvuga uti abantu abo bantu nabo na- barashoboye ndumva nta- nta- kubaheza bishobora kugira ingaruka kurusha kugira ikibazo byakemura
yego birahuza kabisa Nge- Ye, reka dukomeze twakira n'abandi ku murongo wa telefone niyigena uranyumva
yego ndabumva yego uherereye hehe
ndi mu rwanda mu burengerazuba mu karere ka rusizi yego ijambo ni ryawe
Eh, murakoze ah, nendaga gutanga igitekerezo kuri iki kiganiro Ah, ndi um- ndi umukristo ah, mu itorero ry'abangirikani rye- ryo mu rwanda ari naryo ah, ryitandukanije na na na n'itorero rya canterbury na na na musenyeri justin welby kandi igihe rwose ibyo itorero ryo mu rwanda mu bindi bihugu bakoze byo kwitandukanya n'itorero ryo mu bwongereza n'ayandi yose ashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina muri rusange nemera ko umuntu uko yaba ameze kose afite icyo amaze imana y'imbabazi imana y'urukundo ntabwo yareba umuntu udafite icyo amaze ibyo ntabwo bishoboka bariya abantu bafite icyo bamaze ni abantu bakwiye kubahwa ndetse no kurindwa no gukundwa nta mpamvu y'uko bakamburwa uburenganzira bwabo cyane cyane bwo kubaho cyangwa guhabwa n'ibindi sosiyete bagenera barabikwiriye ariko nabwo ntabwo bakwiye guhabwa umugisha mu rusengero nk'abantu nyine bashingiye mu buryo bwemewe by'umwihariko n'ijambo ry'imana bibiriya ntabwo byemera niyo mpamvu ndi ku ruhande cyane rw'itorero ryo mu rwanda n'andi matorero atarashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi ntekereza ko bino bintu ari umuco wagugwe mu burengerazuba bw'isi abo dukunda kuvuga ngo ni abazungu mu burengerazuba bw'isi ni umuco wabo nk'uko no mu rwanda cyangwa se muri afurika habaga habaga abagabo bashaka abagore benshi ariko nabyo bayibo ntabwo ibyemera ntabwo bishyigikira niyo mpamvu abanyafurika babiretse n'ubikoze ntabwo ukomeza kuba umwizerwa mu itorero rero uwo muco w'abazungu w'abazungu wo gutingana iyo ari mu mateka ni ibintu byahereye kera numva babigumana ariko kuza kubizana ku bandi bantu bo mu yandi moko mu bandi migabane cyari abazungu numva atari byo numva atari byo rwose bagumana umuco wabo wo kubihatira abandi rero sinumva ko byaba n'ikibazo kuba hari abantu batashyigikiye ubutinganyi ngo bibe ikibazo gikomeye kigumye kivuga gutya ni uburenganzira bw'itorero ryo muri afurika n'ahandi batabishyigikiye ariko abazungu nabo bakwiye kugumana umuco wabo ariko kubijyana mu rusengero kubijyana muri kiliziya ya katikari mu bwongereza bigahuzwa n'ijambo ry'imana bagaha umugisha abantu bahuje ibitsina ni inzira ijya kurimbuka ni inzira itoro ririmo rizayirangiza nibayikomeza ntabwo imana izaha umugisha ntabwo imana izakomezanya nabo nibakomeza inzira mbi ntabwo imana izakomezanya nabo ndumva ari ibyo navugaga murakoze reka ngushimire nigena ariko mbanze nkibariza akabazo gatoya mbere y'uko ugenda rwose duhaye ibitekerezo byawe kuba twashatse cyangwa se twifuje kuvuga kuri iki kibazo si ukukiremereza cyangwa se mu bundi buryo ahubwo ni ukugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa basangire inama n'ibitekerezo nk'uko uzitanze nagira ngo nkubaze uravuze uti ntabwo abo bantu ndemera uburenganzira bwabo n'iki ariko ntabwo bakwiye umugisha ukurikije bibiriya nagira ngo ubaze noneho hari uruhande rwa bibiri hari uruhande rwo mu kiliziya gusezerana imbere y'imana no gusezerana mu mategeko ibyo wabishyigikira ko bakwemererwa kugira kugira uburenganzira cyangwa kunyura mu nzira nk'iz'abandi banyuzemo nk'ababana nk'umugabo n'umugore bagasezerana imbere y'amategeko kugira ngo babashe kubarengera
burya amategeko ya buri gihugu ashingira no ku muco wacyo ashingira no ku muco wacyo buriya fasiti ofu ni ukwibaza se abantu bashingiye basezerana haravamo iki intego y'umuryango nko mu rwanda amategeko yaho abashyingiranwa ni abantu umugabo n'umugore abafite igitsina gabo n'ufite igitsina gore abo nibo amategeko asezeranye kuko ni umuco nyarwanda nyine nibo bashakana nibyo bifite igisobanuro ese aya mategeko arabemera havemo iki umugabo n'umugore ntibahura umugabo n'umugabo ntibahura umugore n'umugore bagahura haravamo iki yantego yo kugira ngo habe porodagitivu habeho kororoka niyo mpamvu famiye ibaho baseze no mu mategeko no mu mategeko ni icyo amategeko aba ateganya abantu bahura haravamo iki
ndagushimiye abashyira amategeko ni abantu bafite esanse zitekereza neza bareba ikintu tugiye gukora si ukugikora gusa haba hari impamvu itegeko rishyirwaho umugabo n'umugore barahura havemo iki urakoze cyane niyigena eric wumvise ibitekerezo bya niyigena ahangaha urabivugaho iki wagize sinzi niba navuga amahirwe wowe wari wabashije no gusezerana imbere y'amategeko ujya no mu kiliziya ndakeka urabivugaho iki
uwo mugabo uvuyeho arashyiramo ukwivuguruza umwanya umwe aravuga ngo bantu ngo bakwemerwa ubundi ngo bakagira serivisi badahabwa so ndumva niba wemeye umuntu ntabwo ugomba gushyiraho ngo ariko ngo ariko ngo iki niba wemeye umuntu ko mwakira mu rusengero rwawe ari kuvuga ngo ngo kubera ko bitemeranya ngo ngo na bibiriya rega bibiriya ni ibitabo byanditswe n'abana b'abantu so ngewe ku bwanjye ntabwo twemeranya nyine neza handiridi pasenti kuko niba wemereye umuntu ukamwakira mu rusengero rwawe ni ukuvuga ko nyine wamwakiriye nk'umukirisitu so ntabwo uramuha serivisi zimwe ngo izindi zimwe kandi abakirisitu bose baba bangana mu rusengero kereka bari hari ukuntu barutanisha abakirisitu mu nsengero gusa nkanjye nyine ku bwanjye ni uko nta rusengero mfite ndufite nta muntu naheza abantu bose bagomba kuza bagahabwa serivisi zimwe waba ari ukubasezeranya yaba ari guhazwa byose kabisa no kubabatiza byose serivisi z'undi yabona n'undi akazibona hatabayemo ngo ariko ngo ariko ngo haheze uyu cyangwa haheze uriya yego ngewe nakoze ubukwe kabisa puradi y'uwo ndi we nakoze mariage nk'uko bivuze twagiye mu rukiko tujya no mu ntuza no muri cyacu byose twarabikoze yego ntabwo byabereye mu rwanda ariko iyo nzi dukura n'umukunzi wanjye dukundana urukundo ni urukundo umuntu kuba cya mbere umukunda ubikuye ku mutima so naho ibindi rero nk'uko ndi kubibona bizagenda haracyari urugendo rero ariko bizagenda bigenda neza kuko ntabwo tuzi ko kuri bibiri makumyabiri na gatatu ino ntera yagira kandi na papa yigeze kubivugaho aribyo byaje bikurikira kiriya cyemezo bari abepisikopi abantu bo muri mu bwongereza bafashe na papa yigeze kubivugaho avuga ko nta muntu wari ukwiye guhezwa mu nsengero
reka dusubire ku murongo wa telefone twakiriye garatien uranyumva garatien yego urahagana he
ni garatien ndi mu rwanda yego igitekerezo cyangwa ikibazo
ngewe mfite ikibazo ndashaka kubaza umutumirwa numvishije avuga ko yanasezeranye tuzi ko wenda mu wundi mu muco nyarwanda cyangwa umuco usanzwe wo muri afurika umugabo n'umugore aribo bakundana wenda namubaza intego yo gukundana ku bahuje ibitsina intego aba ari iyihe baba bafite gahunda yo kwagura cyangwa kugira ngo wenda babe bakundana biba byagenze gute kugira ngo bo bakundane bahuje ibitsina icyo nicyo kibazo namubazaga mwakoze urakoze gasiye eric musubize
gasiye sinzi mba uri ingaragu cyangwa wubatse ariko uko ukunda umukobwa se cyangwa igitsina gore ni nk'uko nanjye nkunda igitsina gabo kandi uko urugo rwawe rwawe rwubaka natwe niko urugo rwacu twarwubaka so nta gishya kiba kirimo ntabwo ari ukuvuga ngo ngo ni inka yacitse amabere uko wakunda umuntu mugakundana ni nk'uko n'uri ndakunda n'undi intego nyine ni ugukundana ubona icyo ari tumva kandi ndi kumva bishaka kwerekeza ko umugore n'umugabo nyine bakundana kugira babyare bororoke so natwe rero ubwo buryo burahari buryo burahari bwa sogesi sinzi ko nayisobanura sogesi mu kinyarwanda njya numva abantu bakunda kuyikindaho mu zabyo
ndavuze ntibifashisha ubuvuzi hanyuma
umwana mukaba mwagira abana banyu cyangwa mukaba mwadopa ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo ntibakundana ngo mbese ubwo ubwo bazabyara gute cyangwa zagira utu ndabizi byinshi muhita mwerekezaho uburyo burahari bwinshi kandi burakoreshwa cyangwa se bukaba mwajyana n'umuntu ubatwikira akababyarira so ubwo rero ntabwo ibyo bikiri ikibazo kugira ngo mbe ngo mukanaka ngo niba mukunda ntabwo mbese ngo intego yanyu ni iyi intego ni urukundo reka imana itwigisha gukundana thank you gracia
ndagushimiye cyane reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na kasunga uranyumva urahagana he
ndi muri kenya yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nawe ntakurikiranye kino kiganiro ariko byinshi nayo narabyumvise igitekerezo cyane nko kushimira aba bantu biyumviriye gutandukana n'aba n'aba bazungu bari bagombye ko umuntu asanga igitsina n'ubundi bashobora kubana muranyumva turakumva komeza
intererano yanjye yari yo kuba kubatera ingufu ko bagumaho nyine kandi batokangwa n'igicurure kuko hari igihe bigorana ugasanga abantu bisubiye ko natwe twavuga ati no mu burundi no mu burundi bagize nk'uko kabisa tukabereka ko twe tukikurikiza amasezerano ya bibiliya nk'uko biri bitubwira ko ubugeni bugira abantu badasanga igitsina kanini ikibazo cyane cyane ari icyo ko igitsina bikurikiranye yego urakoze cyane Eh, hano eric mbere y'uko nkomeza aragira ngo mbanze nsome eh, ibyo batwandikiye kuri facebook hari eh, nk'uwavuze ngo uko abanyafurika bazogenda bafata imico y'abazungu yose badacaguye ni nako abanyafurika bazosambuka mbega abo bazungu uko badafata imico y'abanyafurika ni ukubera iki uwo ni bosiro Tom naho mugenzi Philbert ati aba bany- abanyafurika kubera kwanga gukoresha amaboko yabo bemera bemera gukora amahano bayakoreshwa n'abakoloni mu kubajya- mu kubagira imbata mu mu bugoryi kugira ngo babeho Ah, bikurikiri- bikuriki- bikurikiriye umu- bikururiye umuvumo n'umubabaro uzabageza ku rupfu rwo rwo mu mwijima imana imbabarire Um, in- uyu rero aba ngaba bombi barasa naho bahuza na kasunga mu- muri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo aba bantu bakwiye gusezerana ahubwo n'abandi ba- bakwiye kubakurikiza ahangaha urabivugaho iki
ni ukuvuga ngo a- abantu bakunda kuduciraho regiteka ariko eh, ngira ngo abantu ba- aba- ababizi kuba u- akimenya ko wenda umuntu aryamana n'uwo bahuje igitsina nonaha abi- a- akaba abimenye nonaha ntabwo bivuze ngo ni abazungu babizanye muri afurika ibyo bintu byari biri ahubwo ko- no kuba ibintu bitavugwaga ni amasosho media yari ariho ni abiki ariko reka mbabwire ibintu byo by'abaryamana bahuje igitsina cyangwa se abasanyagindo bahozeho kera ku bw'abasekuruza ku by'ibisekuruza byacu So, ahubwo ni ibintu bitavugwaga kandi abantu bavuga ngo ni imico ngo y'abawesi ngo ni imico y'abazungu ntabwo ari imico y'abazungu kuko hari abantu baba bari mu cyaro iyo ngiyo nka za musanze za cyangugu ugasanga barakundana batarabona n'abo bazungu mwese baba baragishijwe n'abazungu gute abantu bavuga ngo n'ubundi ngo ni amaco y'inda ngo bakurikiye ngo ngo amafaranga ngo abazungu- ngo abirabura ngo tu- ngo- ngo twarakoreshejwe n'abazungu reka ngewe nguhe urugero rwa hafi ngewe nari na- nari mariye n'umuzungu mu gi- u- n'umugabo wanjye yari umuzungu bibiri na cumi na gatandatu ubu ngubu turi bibiri na makumyabiri na gatatu ngira ngo ni imyaka itandatu hari irashize mbere atari irindwi itandatu cyangwa irindwi iyo iyo bavuga ngo ni amafaranga nari mba- nari kuba nkurikiye ni urugero nanze ntacyo mbuze ubu ngubu kano kanya pe ndifashisha mba narashatse uwo mugore cyangwa narashatse umukobwa nubwo ati no wati wenda yari indwara mugore wenda narayikize none ubu ngubu umugore ndamushatse turanabyaye ariko si byo bintu byanjye ngewe niko navutse si byo ninjemo nkuze si- si asosiyasiyo umuntu yinjiramo niko navutse niko navutse kabisa nisasa nakuze nisangamo nyine mfite nu- numvamo ko nkunda abahungu nyine so na- nagerageje no gusanga nagize byaranze so ni ukuvuga ngo ntacyo mbuze ariko n'ubundi ndacyakunda abahungu so ntabwo ari ukuvuga rero ngo ni ibintu ngo twishyizemo ngo twakurikiye ngo ubutunzi bw'abazungu reka reka reka reka reka reka abantu bari kuvuga ngo ni ibintu byo mu bazungu gusa neza south africa si muri afurika ni uko abantu badakunda gutekereza cyane south africa ni muri afurika kandi ho umu- umuhungu ku muhungu bye- bemerewe gushyingiranwa na bifo ya amerika yuko ibyemeza muri Am- muri south africa muri bibiri na gatanu bari bemerewe gushyingiranwa imbere y'inoze y'urukiko you know umuhungu ku muhungu same sex marriage ihari- was legalized 2005 rero iyo bi- bi- bi- kandi yari imbere before ya amerika none iyo bavuga rero ngo ni ibintu byavuye mu mazungu kandi na south africa ari muri afurika yego ni igihugu cyateye imbere kubera ko harimo abazungu benshi ariko ni muri afurika abantu bitwaza bavuga ngo ni imico ya kizungu si imico ya kizungu ni uko kuba bari bakimenya ikintu kano kanya ntibivuze ko kitari kiriho barahari bari mu nzego zitandukanye mu bihayimana barimo mu bapolitishiyani barimo abakinnyi imipira abamodo mbese abahomosekisuweri cyangwa se abakinnyi uko babivuga bari mu ngero nyinshi zitandukanye rero kuba aribwo akimenya icyo kintu navuye ngo ni abazungu babizanye reka reka reka ahubwo impamvu bavuga ngo abazungu ni uko abazungu bamaze kumenya icyo human rights isobanuye kuri bo bamaze kwisobanukirwa kuko nabo babiciye mu myaka ya kera ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ikibazo kuri bo murakoze murakoze nawe Eh, reka ubwo nkomereze kuri facebook nanone um, laki agomba kuba abona ibintu nka nk'uko ubi- ubi- ubivuze Ah, aravuga laki sarie mike humble ati kwisanzura ni ikintu na ati "Kwisu- kwisanzura ni iki ni uguha uburenganzira umuntu agakora ibimushimisha mu gihe ariko ntawe abangamiye nimba abantu bakoze ibintu bidahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa umudendezo w'abandi bantu nta mpamvu yo kubabangamira ah, n'ibibanire nibutse rero abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku kibazo cy'abakundana bahuje igitsina cyangwa se abo umutumirwa wacu yise abasangirangendo bifuza ko bitwa abasangirangendo aho kwitwa abatinganyi ari bo avuga ko ari abakundana bahuje imiterere Eh, ni eric rero semuhungu akaba ari inaha muri leta zunze ubumwe za amerika dutegereje undi mutumirwa wa kabiri we ari mu gihugu cy'ububirigi telefoni ye ntabwo yari yacamo ubwo namara kuboneka turaza kubaha- kumubaha nawe muganire
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi muhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Grola.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nkomeze rero nshimira abatwumva ko mwakomeje kutwandikira muri benshi nubwo hari telefone zitarimo gucamo ariko mukomeje kutwoherereza nomero zanyu kuri whatsapp nk'uko twari twabibasabye kandi abatari baziduha mwaba mwaba mwifuza kuduhamagara muri uyu mwanya cyangwa se no mu bihe bizaza nongere mbahe iyo nomero ya whatsapp ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko undi mutumirwa wacu abonetse dani turakwakiriye ku ijwi ry'amerika
wi eh, mwaramutse murakoze mbaye ndasaga amukirwa kubona eh, natevye gatoya oya nta kibazo nta kibazo telefoni yari yanze ariko urabonetse nicyo cyangombwa wowe ukunda gukurikirana ibintu by'aba by'uburenganzira bwa kiremwamuntu ayo ha- na- muri icyo kiremwamuntu harimo n'abakundana bahuje igitsina Eh, uburenganzira bwabo ubwo nawe nagira ngo nubwo utakurikiye ikiganiro ariko utubwire ububona ute wowe ubikurikiranira hafi eh, utubwire muri make
yego eh, iyo mubajije eh, uburenganzira bw'abantu bahuza ibitsina babitangiye bivana n'igihugu umuntu aba arimwo nk'ubu uravye nko muri afurika muri afurika eh, ibihugu byinshi ntibyemera abo bantu ntibarabaha eh, agateka kabo kazina muntu mugabo eh, yagerageje kuraba amiburayi canke muri amerika hiyo mu iyo muri urabona yuko eh, agateka eh, k'abo bantu karateye imbere rero eh, sinzi ya kibazo cyanyu ko mwobaza icyaye igihugu mushaka ko ndabasigurira yakubera amenye eh, ibyo no kwishura muzamukunda urakoze cyane Tura- ubwo turaza ku abakunzi b'ijwi ry'amerika baraza kukubaza icyo bifuza reka twakire niyo nzima gilibert turi kumwe Gili- gilibert gabanya radiyo tubashe kumvikana Ah, gilibert gilbert telefone ye iravuga nabi reka twongere tum- tumushake mu kanya Eh, mm, ubwo nagira ngo noneho reka tube dukomezanyije ah, dani mu kanya twaganiraga na eric ku bijyanye ni- ni- n'imibereho ah, asubiza n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika wavugaga uburenganzira u- bw'umuntu ah, bw'ababana bahuje igitsina eric yavuze ko ari abasangirangendo wumva ari iki cyakorwa muri kino gihe kugira ngo babone uburenganzira bwabo busesuye nk'ubw'ikindi kiremwa muntu
ego icyo ni ikibazo cyiza eh, nkanjye nsanzwe eh, ndi umuntu maranira agateka kazina muntu n'abo bantu bakaba barimo ni uko eh, nibaza yuko icyo cyokorwa ni uko eh, ya mu bihugu byacu mvuze eh, afurika eh, en general ni uko bategerezwa eh, yakwemera abo bantu bakamenya ko abo bantu dabor ni abanyafurika cyangwa ni abarundi cyangwa ni abanyarwanda Donc, bakamenya yuko eh, abo bantu eh, bavuka ariko bameze ntibavu- donc, si bo bavyigira bavuka ara- donc, ariko bameze eh, yakuva kera babona yuko ari eh, ari ingendo zabo bakiri bato yego nabo bokura meme si exactement nk'abantu eh, babimenya bamaze gukura mugabo usanga uyo muntu asubiye eh, yakuza kera cyangwa asubiye kwiyumvira bya kera arabona exactement aho igituma eh, yabaye eh, umu- umusitiri ko twokwita canke umutinganyi niko abanyarwanda bavyita bino bivuga mu kirundi bambabarira bita gay canke umuhomosexuel mumbabarire hama je nibaza ko ah, ikintu cokorwa ubu ni uko amaleta yacu mvuze amaleta yacu bivuga yuko leta y'u rwanda canke leta y'u burundi abantu batwumva ururimi rwacu dusangiye ni uko borondera ukuntu bicarana n'abo bantu bakabumviriza kuko mfashe eh, eh, nka example nk'akarorero eh, mu burundi mu burundi bavuga yuko abo bantu badahari bavuga yuko eh, abo bantu aribo eh, batuma eh, ba- eh, bazana ingwane mu burundi mwarumvise yuko n'umukuru w'igihugu eh, yaheruka kuvuga no mu ijambo ryiwe avuga yuko eh, abo bantu niko biyamiririza kure urumva rero kuvuga yuko haracyariho ingendo nyinshi yuko bategerezwa kumva ibituma abo bantu tumeze gutyo cyangwa bameze gutyo bisaba rero yuko twicarana yatukagira icyo bita amasensibilisation yakwerekana igituma eh, être homosexuel niki yakuba umutinganyi ya byari ibyo eh, yanibaza yuko abantu ikintu gikuru ni uko eh, leta ikwicarana n'abo bantu cyangwa n'abantu bahuza eh, igitsina gisangiye cyangwa abantu baharanira agateka kazina muntu bakabasigurira donc euh, voilà ibyerekeye euh, abahomosexuels en général merci Mhm. Ye, ur- ndumva urabyemeranwaho na eric semuhungu nawe yatubwiraga ko yumva ariko yavutse urahamya neza ura- uremeranwa nawe ko umuntu ariko aba yaravutse atari ibintu yigira cyangwa ngo bimuzemo akuze
rero n'ubundi je- donc nuko umuntu nuko umuntu aba yaravutse ibyo ndavyemeje neza mugabo hariho n'abantu babikora kubera kurondera amahera ivyo navyo ivyo navyo ni biva ku bantu bahuza ibitsina babisangiye byonyene urazi yuko eh, n'abantu bahuza ibitsina batabisangiye aribyo rimwe rimwe akora eh, eh, amabanga mpuzabitsina kubera amakeneye amahera kubera a- amakeneye eh, ikintu kinaka urumva rero a- ab'ukuri barahari kuko nimba ya nimba batavuga uko cyangwa nimba tutavuga uko nibaza yuko twari kuba twararihebye kuko nta kintu yakibabaza ya mu mutima kumva yuko abavyeyi bawe amitutsi ababanyi bakwinuba canke bakakurojeta kuvuga ko eh, do- baka- eh, bakakwinuba bakakureka hama canke kumva yuko ari igihugu cyawe bakuvuga nabi cyangwa ujye mu masengero kanaka bivuze yose ari amasengero kanaka ivuga ati abo bantu yani bivume yani bibaho urumva nimba ari ibintu twa twigira canke abo bantu bigira ni ukuri ndo- biremeje ijana ku ijana twoba canke boba barabihevye yego
Ye, twibutse abakunzi bacu ko hari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga Ye, twajye ku murongo wa telefone twumve norbert nawe afite igitekerezo norbert uranyumva
uraho neza mukangufi ukomera cyane urahagana hehe
ni mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge
yego Eh, ufite ikibazo Eh, cyangwa igitekerezo
Eh, reka mbere na mbere manze mbashimire kuri icyo kiganiro mwagize mwatuzaniye Urakoze- Ariko ura- urakoze navuga ndetse, kudushimira eh, urakoze kudushimira navuga aba- abandi ndetse, baduteye imijugujugu
eh, na- ariko mwibaza ndetse Mm, ko ibyo bintu bi- ibyo bintu niba umutumire ahari koko mm.
ibyo bintu uruhu koko atubwire impamvu we yabitekereje n'inyungu abitezemo Ibi- ibiki se mwibaza ndetse we I- ibiki ibiki yabitekereje
nyine yenda byo kuvuga nyine abantu babana nyine bahuje wenda ibitsina Mhm.
Eh, biriya bintu ntabwo ari byiza ese imitekerereze y'abo bantu usanga wenda badafite nk'ibisazi wenda naho ngaho njye niko nabibara muri iyo muri iyo nyigo wenda ni- niba nabi- mba mbivuze neza mubaza aragusubiza uretse aragusubiza u- u- ubuso- ubashe gusobanukirwa hari ikindi wifuza kumubaza
ikindi nanone mbaza Mm.
turabona nyine abantu wenda bishima nyine bari muri icyo gikorwa bo bishima mu ku kigero kingana iki ese babona nta ngaruka byatera ku ku- ku bwonko cyangwa se mu mitekerereze yabo ariko si ubwo urumva wowe abantu bishima ku rugero rumwe bose
nyine ngewe dore impamvu ndi ukubabaza ese Eh.
ibyo bintu urumva bishoboka nyine Bo- bo bo ntabwo batubwire batubwire ikinyuranye cyabyo kirimo babwirwa noruberi babwirwa Eh.
n'iki se kandi ibindi batabizi babwirwa n'iki itandukanyirizo
nyine batubwire bo babizi nyine bo- bo bo banagerageje kubikora ndeka muguhe mwivuganire ubwo ngubwo arakubwira eric wumvise noruberi
noruberi ari kubasiza ibibazo nk'iby'abantu bo muri pirimeri ngo mbese ngo baryoherwa ku kihe kigero arashaka se kubikora akaba ariyo mpamvu ari bu- ari kubanza ngo yumve uburyohe burimo niba atari atari inzara atari ibintu byawe kuki ushishikajwe no kumenya amabanga akorerwa mu buriri ngo mbese ngo ngo ngo, ngo baryoherwa gute mbese ubundi ngo babyumva gute ngo nako ngo biba bimeze gute ngo mu buriri ni gute washaka kumenya ibyo bintu ubundi akujya wanga abantu ngo mbese ngo ni uburwayi bwo mu mutwe mbese wa- abifata nk'ibisazi umuntu arasara na- na- ko abasazi baba ba- babatwara indera um- umuntu wavuga gute ngo ni ibisazi kandi umuntu ari muzima ari fizika ashobora gukora akazi nk'akundi yakora adafite ibibazo byo mu mutwe umuntu ugira ibibazo byo mu mutwe ashobora hari ibintu bazi sometimes abantu babaza ubundi iyo umuntu abajije gusa umusubiza ubundi anyway gusa gusa mbuze ikintu namusubiza uyi- ugeze aho ubaza ngo mbese ngo abo bantu ngo biba bimeze gute ngo ururyohe ngo babe ku kigero kingana gute ndetse uburyohe ba- babupima- babupimira ku ni ku munzani ni ku so njyewe ku bwanjye amusori abajije ubusa gusa uko aryoherwa mu buriri niko natwe turyoherwa mu buriri ibindi byo gushaka kumenya ibikorerwamo rero ibi- i- gahunda zo mu buriri zimenywa na- na ba nyiri gukora ibyo gikorwa mu buriri ntabwo turi hano ku- turi hano kuvuga uko ibintu bimeze ntabwo turi kuvuga hano ku- kugira ngo tupromotinge homosexuality kuko tuvuze ngo ibyo bikorwa gutya na gutya twa- aho ngaho twaba tu- mu- batwinjire kandi nabo ntabwo tuzi uko bakora sex mu buriri bwiwe ntabwo tubizi uko abikora Mm, you know?
byaba byaba ari ukurengera ntabwo tugamije ku- gukora na- ntabwo dus- tugamije kwamamaza Yeah, ibintu ntabwo- runaka icyo ntabwo dukeneye ni rwose ukugira ngo abantu nubwo umuntu basobanukirwe yamusubiza. gusa simpo kumusubiza ni ukumubwira ati uko aryoherwa muri natwe niko turyoherwa ibyo kuvuga ngo ni ibisazi ni abisazi kuko abasazi baj- babatwara indera cyangwa aho bajya kubita twe rero nta kibazo dufite kijyanye na mento ishu thank you urakoze ni uburenganzira bwa buri wese kuvuga igitekerezo cye ariko kandi nk'uko nabisabye tugenda twubahana twakire noneho daniyeli bigirimana daniyeli uranyumva
yego ndabumva neza cyane yego urahagana he
yewe nda aho bita muyinga komine muyinga intara ya intara ya muyinga nyine yego igitekerezo cyangwa Eh, ikibazo
je n'akabazo nagomba kubaza akabazo kanje kagira gati none abo bantu bariko barabiranisha abo bantu baba basomye igitabo
komeza
ba- eh, abo bantu bababiranisha bi
ko tutarimo kukumva uravuga ngo abo bantu bababiranisha ntabwo ibisi- ibyi- ibyakurikiyeho ntabwo twabyumvise Yo, tubabarire daniyeli telefone yawe yacitse ntabwo turimo kubasha kukumva ibyo washorejeho ntabwo twabyumvise sinzi niba ashaka kuvuga igitabo cya bibiliya cyangwa se niba ari icy'amategeko
birangira yashatse kuvuga eh, ye- igitabo cya bibiliya cy'imana jesiteri Aha, ye ah, ngo ah, daniyeli daniyeli ngo wagarutse ku murongo noneho dusobanurire neza icyo washaka kuvuga
nariko ikibazo nariko ndabaza nariko ndabaza nino n'abo bantu babiranisha abo bantu baba bisunze igitabo cy'imana cyangwa babigira nko ku giti cy'iwabo ko turiko turaraba nk'abantu basanzwe basoma mu bitabo mu gihe cya sodomu na gomora uko byagiye ugiye gusoma mu mirongo imwe imwe imwe ugena imana yahanye sodomu na gomora kubera hari hadutse ubusambanyi burenze urugero none ibyo bintu boba babikora ku giti cyabo boba cyangwa babikora ubwo ubuhanuzi buba buri ko burerekana igihe aho kigeze hama rero akabazo kagira kabiri
yego Alo?
yego nyarutsa
akabazo ka kabiri kagira gati none abo bagabo bariko barabirana none umugabo ararongora umugabo ku wundi cyane barakurakuranwa umwe iyo ahejeje kurongora mugenzi we ubundi nawe aca asubira akarongora mugenzi we none muri abo ninde aba yasubiye mu gitsina cy'umu- cy'umugabo yego reka reka tu- reka tubi- tubigarukirize aho ngaho ntabwo tujya muri detaye cyangwa se gusobanura uko imibonano igenda U- utwihanganire ubwo mm, cyakora ndamuha uburenganzira gusubize uko abyumva ikibazo cyawe Yego, Eh, ura- yego.
urakoze cyane Namwe- Eh, namwe murakoze mm, eric wamubwira Clement?
iki wamubwira iki
So, uyu nguyu daniel numva ajya kumera nka noruberi sinzi impamvu umuntu yagiye cyatona wari kiriyasi kumenya uko gahunda zikorwa mu buriri gahunda z'uko zikorwa mu buriri ni nk'uko nabigarutseho ni igikorwa cy'abantu babiri kibera mu buriri so ushaka kubimenya rero ubwo ni cya gihe uzajya kubikoraho kugira wumve uko bimeze rero icyo gihe nibwo uzasobanukirwa uwo muntu uri kiriyasi nka na- nka daniyeli ijyana noruberi nushaka nushaka kubyumenya uko bimeze navuze niba atari swingi zawe kuki uzashishikazwa no kumenya ukuntu icyo gikorwa kime- gikorwa nushaka kumenya uko gikorwa uzabigeragezeho ubwo uzamenya uko bikorwa nyine Mhm. ikindi aravuze ngo reka reka ntabwo tugiye gushishikariza abantu guhe-
none ko ariko aba- ari- ari kwiyasi cyane kumenya eni baravuze ngo ngo ibijyanye na biriya genda umurokore pe ndi umurokore ah, n'ibyo ngezeho byose ni ukubera gusenga no kwiragiza imana pe ni ukuri ko imana ngenda umurokore ariko hari ibyo natemera ni ukuvuga ngo isodoma ni gomora ngo bajya kurimbura n'ibiki abantu bakunda kwitwaza nta muntu muri twe cyangwa sekuru wacu cyangwa papa wacu n'umwe wari uri sodoma ni gomora nk'uko nabibagarutseho cyane kiriya ni igitabo cyanditswe n'abana b'abantu so iyo byo kwitwaza ngo imana ijya kurimbura sodoma ni gomora ntabwo twari turiyo rero ari kuvuga ngo mbese ngo ngo ni byo twakoze ngo kugira ngo ngo dukore iby'ubuhanuzi ngo cyangwa tubikora ku giti cyacu umuntu akora ikintu ku giti cye ntabwo agikora yishishikariza abandi sinzi rero daniyeli mba yamusubije ibyo sodoma ni gomora nta n'umwe wari uriyo thank you barahuje ahuje nu- n'undi mu- watwandikiye ngo birumvikana ko satani yifashishije ngo abambari be bah- bahagurukiye kurimbura isi ngo namwe murabizi kuba mwatumiye uwo mutinganyi si ubushake bwanyu ahubwo ni ubushake bwo ngo bw'uwa- ngo- ngo bw'uwamutumye bubakoresha ngo birababaje kuba tuyobowe na rusufero ku gitu- ku gitugu bigoye kwigo- bigoye kwigobotora byari byanananiye no kubisoma ku gitugu bigoye kwigobotora mana atabara isi yawe
n'abantu babibaba basaba bakabivanga na satani n'ibiki ngewe narayobewe ahantu homosexuel ihura na satani kandi imana itwize gukundana kandi imana ikunda abantu babo nta muntu n'umwe imana yatumye ngo ize jaginga niba ubihu- abantu babihuza n'imana kandi imana ari urukundo kandi imana itivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda umuntu ugahita umu- umucira urubanza uwo imana yatumye ngo amubere umujaji n'inde kugira ngo baze bajaginge umwana w'umuntu buri muntu reka nkubwire eugenie umuntu wese napfa azagenda ukwe ntawe uzageza- azagendana n'undi So, kandi umuntu najya kubaza azabaza ukwe So, nyemerera amahitamo yanjye nawe mwemerera ayawe mu gihe atakuhungabanyije kuko indi wamuhungabanyiriza uwo ndi we Thank you.
Ye, reka twu- twakire na kuzu- kuzure daniyeli hari undi daniyeli nawe uduhamagaye sinzi niba navuze izina ryawe neza ni kuzure
kwizera kwizera mbabarire ni nadiya wambwiye ngo ni kuzure kwizera ntabwo nabimurenganyiriza ntabwo avuga ikinyarwanda Ye, ijambo ni iryawe
Eh, nagira ngo mbaze ese ko bumva ama- ari amategeko ah, ari nayo biriya ko tutabyemera bo ariko kumva baracyakamize gu- mu gukomera kuri kuri ayo mahame yabo ese ni iki bari kwigisha ah, urubyiruko rw'ejo ese barabona ari isura nziza bari gutanga nanjye sinzi cyangwa ukuntu yansubiza ko ko ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera ahubwo bakaba bakomeza guhatiriza kandi wumva ari bitemewe bo babivugaho iki ntabwo bafata umwanzuro ngo babireke
Ye, eh, reka ubwo baratubwira Reka- ese reka mpere kuri Da- ah, dani wa- wagira icyo umubwira nko mu bure- mu bijyanye n'uburenganzira watubwiraga ibijyanye n'uburenganzira ahangaha yasobanutse neza mu kibazo cyiwe nzi ko mu byinshi biramo muwamukoze iki- iki- eh, aravuga ngo kubera iki mwaba cyangwa reka noneho ngihe eh, eric abanza agisubize aho Yego.
kugira ngo dutware umwanya munini eric wacyumvise ikibazo cya Daniel?
nacyumvise na- ndagira ngo mbwire uwo- uwo- uwo- uwo mutumirwa ah, ah, ntabwo ari ari ibintu umuntu yagiyemo cyangwa se ari ikimina runaka ngo ngo ntabwo nubwo ibyo bintu babireka Na- njye nk'uko nabivuze kare niko navutse ntabwo aribyo ninjiyemo nkuze nk'uko na dani yabivuze neza ko ari abijyamo bakurikiye amaramuko hari abashaka nyine ubu- ubu- eh, ubutunzi njyewe niko navutse So, bivuga ngo rero ngo ngo hari ibihugu bitabyemera ngo ibindi bikabyemera ngo ngo nta kuntu ibyo bintu ngo umuntu yabireka na u- u- uzareka gute se ikikurimo njyewe uwo mu- uwo- uwo mugabo ntabwo numvise izina rye reka mu mu Daniel, rugero rwa hasi kwizera kwizera aha, kwizera reka nk'urugero rwa hasi n'umugabo wakuze akunda abo bantu agashaka umugore nyamugore bakabyara abana kugira ngo ajijishe famiye yiwe kugira ngo batamuzagenga ndakubwiye ngo igihe kiragera n'ubundi akazasubira muri ba bahungu nta muntu wavutse handeredi pasenti aryama n'abahuje igitsina ubireka burundu ntibibaho hari n'ababi- n'ababishaka abagore kugira ngo bajijishe famiye zabo ariko nyuma n'undi cya- akajya acunya umugore bakajya muri cya gikorwa so nayo ntabwo wavuga ngo ba- ngo babireke babireke se biremera Reka- nta muntu ngo bibyemere thank you reka twakire um- umwe mu bakunzi Mbona b'ijwi ry'amerika bamwishyuye.
Eh, uretse gatoya ndaguha umwanya amasegonda makeya ubwo tubanze twakire serije telefoni ye idacika ndumva ari we wa nyuma twakiriye hanyuma ubwo ndabaha amasegonda makeya gusoza ikiganiro serije uranyumva
yego ndabimva eugenie Eh, mu- muri makeya turimo kugana ku musozo ugi rwose uhita uvuga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo karihute ya nanjye ni serge hano ndi muri arizona kandi ndimo kumubaza ese semungu niba yarigeze ageraho girlfriend mbere y'uko ahinduka mbese cyangwa mbere y'uko atangira mbere akiri nko mu rwanda niba yarigeze ageraho girlfriend Ah, ikindi cya kabiri nari nzi ko ndi bumu- n'ikindi cya kabiri namubazaga ah, mbese yaba nka- nka kuriya twe twagiye tuvuka cyangwa ababyeyi bakaba bazi ko wenda reka nkoresha ijambo ni- eh, wenda eh, umuntu adakora neza nk'ikiremba cyangwa n'iki yaba ari byo bikora cyangwa byabaye we yarabigiyemo azi ko akora neza bisanzwe
Ye, reka reka rero tumuhe ijambo kuko amasaha aragiye murakoze, urakoze mwana warinze.
cyane nawe Um, ndabona ari igisubizo cyo turi busorezeho E- Eric muri makeya musubize ni amasegonda
irije yego nageze kugira garufurendi ariko ntabwo n- n- nari mufite ariko n'ubundi nsanzwe nkunda n'abo dusangiye igitsina ah, ariko byabaye bi- birasa na gatatu so abaje mba nagize nkunda n'umukobwa yesu byarabaye nigeze no gukora sex n'umukobwa anyway ku ikindi cyo kuvuga ngo umuntu nav- avuka ari ikiremba no njye igitsina cyanjye kirakora neza ntabwo mbi ikiremba murakoze Ye, daniel hanyuma ijambo ryawe rya nyuma mu masegonda icumi
yego ngomba kuvuga yuko ngomba mvuge ibyo yerekeje kuvuga ni kuvuga yuko iyo umuntu abikora n'abandi ba- n'undi muntu bada- ba- eh, badahuje ibitsina si kuvuga yuko aba abikora kuko yabishaka abikora kubera ari a- ari abantu canke abo eh, amikibano yagituma abantu babikora yakubera twinyegeze yako tuzi- yako tuba tuzi yuko aho tuba batabyemera Yeah.
murakoze reka rero mbashimire mwembi dani na erike n'abandi mwese mwatanze ibitekerezo muri iki kiganiro nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma pira na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza